imwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe nanjye afite niyo ngabo makuru yacu yo kuri uyu mugoroba
uvuga hajya ahantu i bugarama bavuga hariho abapolisi basanzwe bahakorera hari n'abasirikare basanzwe bahakorera hari abajije umutekano bahakorera kuri irya barabara nta muntu yoshobora kuhafatirwa ngo yinjizwe mu modoka yindi kanaka abo bantu ntibamubone uwo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi byiyengurikiye avuga ku byerekeye umutekano muri zone eh, bugarama muri province muramvya mu Burundi aho umumenyesha makuru Jean Bigirimana avuga ko yazimiriye iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba tuyegeruka ku mukanya gatoya radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru tubafitiye mu karere mu burundi indwi zibiri eh, zirarenze atawuze irengero ry'umumenyeshamakuru jean bigirimana umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu eh, cndh usaba igipolisi gukomeza amatohoza muri zone bugarama intara ya muramvya ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu eroge wirikaneza kuva ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'indwi uwo mwaka umumenyeshamakuru jean bigirimana afatwa gushika ubu ntawe uramenya iyambu ryiwe haba ku butaka bw'u Burundi canke mu bindi bihugu nta muntu n'umwe aravuga ko yamubonye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze ikinyamakuru akorera iwacu canditse kimenyesha ko yafungiwe mu gasho k'iperereza mu ntara ya muramvya mu gihugu hagati ico kinyamakuru cari citiwe umugwi w'igihugu ujejwe hagati y'akazi na muntu cndh kiwusaba kuja kuraba aho muramvya kuko canavuga ko yoba ariko arasinzikarizwa ubuzima akicishwa na kigoyi muri iyo ntara nta gasho k'iperereza kahari nk'uko vyemezwa n'umugwi cndh ariko umukuru w'uwo mugwi asigura ko mu ntumbero yo kwimara amazinda yishikiye ku rugo rw'uwurongoye iperereza ahimuramvya naho nyene mugabo ntiyabonye ico yari yagiye arondera jean baptiste baribonekeza umukuru wa cndh mu ntumbero yo gutoza ayo makuru rero umurwi senidashi waragiye mu ntara ya muramvya urashika ku nzu ibamwo ubujejwe iperereza mu ntara ya muramvya ushika utamuteguje uraheza usaba kwinjira muri iyo nyubako ubujejwe iperereza nawe aravyemera atagahato twararavye iyo nzu icumba ku kindi hamwe no hanze mu kigo ariko nta kimenyetso na kimwe cyo kwerekana ko Jean Bigirimana canke uyundi muntu yoba afungiwe muri ico kibanza twabonye twararondeye kandi no mu bindi bibanza harimwo mu busho bw'igipolisi aho ibintu bigeze rero muri aya matohoza umurwi senidahashi nturashobora gutora uyu mumenyeshamakuru Jean Bigirimana canke amakuru arashe ku vyerekeye ingene ubuzima bwiwe buba bumerewe ariko rero baribonekeza asaba igipolisi gushira inguvu cane cane mu karere ka zone bugarama intara ya muramvya mu matohoza gikora umurwi senidash uraha agaciro gakomeye cyane ubuzima bwa kiremwa muntu hamwe n'ayandi mateka yose yubahiriza kiremwa muntu umurwi senidash urahagaritswe rero umutima kandi bikomeye n'ibyashikiye u- uyu mumenyeshamakuru ugasaba ko igipolisi cyoroshirizaho kurondera irengero ryiwe mu gukomeza amatohoza cyatanguye cyane cyane kigashyira ingufu zikomeye kuri zone ya bugarama aho biboneka ko jean bigirimana yanyikiye aho ibugarama n'umuryango wa jean bigirimana co kimwe n'umukoresha wiwe niho bemeza ko yabonetse irya nyuma igipolisi caramaze gutanguza amatohoza kikaba caruguruye dosiye ariko umuvugizi w'igipolisi yemeza ko gushika ubu ata kintu na kimwe co kwemeza ko umenyesha amakuru yazimanganiye ibugarama pye nkurikiye umuvugizi w'igipolisi ni ukuvuga hajya ahantu i bugarama bavuga hariho abapolisi basanzwe bahakorera hari n'abasirikare basanzwe bahakorera hari abajije umutekano bahakorera kuri irya barabara nta muntu yoshobora kuhafatirwa eh, ngo yinjizwe mu modoka yindi kanaka abo bantu ntibamubone canke n'abanyagihugu ba- ba- ba- ba- baba bari hajya murazi ko hama hari abanyagihugu buri mwanya kandi benshi ntibashobore kubona ivyabaye rero uje ukavuga ko habereye ibintu nk'ivyo hanyuma abapolisi bacu bahakorera ntibabe barabibonye ucamva ko ivyo ari ibintu bitangaje cane ari naco gituma umuryango we wasabwe ko woza gutanga guha umuco abariko barakora amatohoza kugira ngo babanze barabe koko ko ivyo bivugwa ari vyo koko ko uwo muntu yoba aho hantu yarahashitse hanyuma agatwarwa n'abo bantu barabe ko bashobora kumutora n'ababa barabikoze bamenyekane hama baheze babibazwe umugwi w'igihugu ujejwe agateka na muntu uvuga ko hakiri icizere ko umenyesha amakuru yotorwa muri sendashi iminsi yose iyo dutanguje itohoza turitangura twizeye cyane cyane nko mu gihe hari umuntu ya- yavuzwe irengero nk'uko mu gihe ata kiziga c'umuntu turabona cyane ngo tumenye neza neza turonke ibimenyetso vyerekana yuko yoba kumbura ubuzima bwiwe bwahungabanijwe canke ngo bamugirire nabi twe tugumana icizere turondera ni ukuvuga rero icizere kirahari turabandanya amatohoza kandi twizeye yuko dusubira kumutora umukenyezi wa jean bigirimana nawe asigura ko ata kintu na kimwe cotuma umunega wiwe agirirwa nabi yabibwiye ijwi rya amerika bikimenyekana ko yazimiye umwuga we yawukora neza nyine nta muntu n'umwe bari bafitanye ingorane nta n'umwe n'ababanyi kuko ikibaye cyose yakimbarira kuva nyine aho yari ko arakora ntabyo yambarira yuko bafitanye ingorane n'umuntu apfuye ku kazi yataha nyine ku masaha agashika nyine atera inkuru n'abantu nta ngorane yari afitaniye n'ababanyi nyine yidegemvya yatembera bagasangira tuhasaba inzego z'umutekano ko zodufasha kurondera zikamuturondera tukamubona kuko n'inzara yo nyine yomwica turafise n'amakenga ku mutekano wiwe nyine turasaba ko bamukingira kuko nk'ubu mfise abana babiri simbona ingene ngiye kubarera amashirahamwe mpuzamakungu ahanye agateka k'abamenyesha amakuru n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru asaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka vyose kugira umenyesha amakuru jean bigirimana atorwe atazimanganirizwa ubuzima aha twavuga nka komiti to protect journalist hamwe na reporter sans frontiere uwo mumenyesha amakuru akaba yakorera ikinyamakuru cigenga iwacu n'ikinyamakuru co ku buhinga ngurukanabumenyi co mu karere k'ibiyaga binini info grand lac imbere yaho yarakoreye kandi na radiyo yigenga rema fm aho yari umuyobozi w'udandaje eroge uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze yeroje kuri iyo nkuru leta y'u Burundi irafise imigambi yihuta yo kunagura igiterwa c'ikawa umwe muri muri yo n'uwo kugwiza imivyaro y'ikawa yosubirizwa izishaje ni inkuru ibimenyesha amakuru wacu Evariste Nzikubanye abarinyi bikaba bo ku mutumba na zone ruziba komine mugina y'intara c'ibitoke ahatangurijwe kuri uno wa gatanu isekeza ryo gukata no gusasira ico giterwa ku rwego rw'igihugu ntibumva kumwe ivy'ico giterwa bamwe bashikiriza ko hakurima ico giterwa c'ikawa bofuma barima ibiterwa mbumbarugo canke ibiti vy'ivyamwa bafatiye ku mwimbu bitanga ku mwaka uno murimyi w'ikawa ni uwo ku mutumba ruziba ndagicutsa n'umutima wo gusubira kurima ikawa kuko ata mwimbu igitanga mu kuri ibintu vy'ikawa ubu ryarateye agaciro mbere rero twe tukirima bari baryitayeko cane rwose kubwo muri kampanye y'ikawa abantu basigaye bagura amabati baza kubaka abandi bakikenura ariko ubu uragera aho usanga ati baje guhemba kuri rezini ugasanga umuntu arajonjogoye kuba bamuhembye intica ntikize none uharuye nk'ahantu hiwanje warima imyumbati nshoboye kuhagurisha amafaranga atari munsi mu miliyoni ku myumbati ariko ugarutse nkari amafaranga bampaye ntarenze ibihumbi ijana na mirongo itanu nari ibihumbi ijana na mirongo itanu uharuye gusasira iki gipimo uko kingana ukaraba uzoshika nino uharushika na hehe kuri izindi biba vyatubamara menshi cane arenga ayo mafaranga ij- ijana n'itanu naho biri uko hari abarinyi bagifise umwete wo gukorera ikawa genda kumana disiyano wo ngaho nyine mu ruziba rwa komine mugina afise igipimo c'akarorero kirimwo ibiti vy'ikawa birenga amajana atanu avuga ko yiteguriye gukata ibiti bishaje kugira haduge ibikiri bito bishobora gutanga umwimbu imigambi yacu uno munsi ni ukugicira ryose mbona kuvuga ugiciye kwigira ishitsi ngaho hayi ugira santimetero cumi nk'uko bari bari- biza kubitwigisha ejo ugira ishitsi ugira santimetero cumi ukajya gukata iryo kawa umaze kurikata rero umva hamaduka amashami menshi ni mashasha ari uduka amashami atandatu umunani ukamujamo inyuma rero ukayahonyora ukora amashami afise inguvu azokurana afise inguvu rwose arya amatoma tukayakuramo ukasigaza ibiti bitatu akarora nako ngahaye hajya hasigara bitatu bibiri bamwe mu barimyi b'ikawa iruhande y'uko ataco bagikura mu ikawa bashikiriza ko bagiharaniwe kugera amagingaya udufaranga tw'ikawa two mu mwaka wa bibiri na cumi na kane urongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa ku rwego rw'igihugu senake murima w'isangi nicabona c'abo barimyi b'ikawa batararonswa gushika ubu amafaranga baheraniwe joseph ntirabampa iruhande y'uko asaba ko abo barimyi borenganurwa hari n'ibindi asaba leta ibyo dusaba nyene icyubahiro kigira cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ni ibi bikurikira abarimyi b'ikawa turifuza ko hoba umuco mu bijyanye n'ishingwa ry'ibiciro murimyi w'ikawa bigashingwa hakurikijwe akanovera k'ikawa yashotse kuko nyene icyubahiro cyegira cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ibijyanye n'inguvu abarimyi bashyira mu ikawa gushika ubu no mu kurondera akanovera ntibibashikira ikindi ni uko amahemba yoza araba kare igikurikira ni uko ibintu byo guhemba ku munsi ku munsi twabasaba nyene icyubahiro bikajyana n'uyu munsi kuko abarimyi b'ikawa babahaye amahera make make ku munsi nta mugambi w'iterambere barangura mu rugo bigatuma batangura kuva ku igiterwa cy'ikawa ata kamaro gifise kandi kigafise icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu arumva akamo gaterwa n'abarinyi b'ikawa joseph butore ahejeje gutanguza iryo sekeza yashikirije imwe mu migambi ya leta ku giterwa c'ikawa bwa mbere kugwiza no gutera imivyaro y'ikawa mishasha ku mitumba mu ntumbero yo gusubiriza ibipimo by'ikawa bishaje uguharura ibiti by'ikawa dusanzwe dufise mu burundi rusansuma rw'ikawa ukunagura inyigisho z'abajejwe gukurikirana ku munsi ku munsi igiterwa c'ikawa uravye uguhemereza abarimyi gufata neza ibipimo vyabo ico gikorwa kigakorwa cane cane n'abajejwe intwaro bafadikanije n'abarimyi ubwabo hamwe n'abahinga mu burimyi bw'ikawa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yahumurije kandi abarinyi b'ikawa bagiheraniwe udufaranga twabo two mu myaka iheze ko leta itareze amaboko ko vuba bagiye kuturonswa nawe kubibaza ko igiciro c'ikawa gitera kigabanuka joseph butore arabahumuriza ko uno mwaka ku isoko mpuzamakungu igiciro c'ikawa kizoba cifashe neza icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yibukije ko ku mafaranga y'agaciro yinjira mu gihugu ikawa yinjiza ayagera ku vy'ijana biri hagati ya mirongo itandatu na mirongo umunani bisigura ko atahoruta aheba kurima ikawa imugina mu ntara c'ibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste kuri iyo nkuru ku vyerekeye inkino mpuzamakungu za olympique ku munsi wa gatanu i rio de janeiro niho zatanguzwa ku mugaragaro abakinyi bahagarariye u rwanda muri izo nkino batanguye guhiganwa ejo ku wa gatandatu wa mbere yahiganywe ni adrien niyo nshuti asiganwa ku ikinga ariko uko gusiganwa ntikwamugendeye neza inyuma y'uko adashoboye kurangiza ihiganwa ry'ibirometero amajana abiri na mirongo itatu n'indwi kuko yatanguye kugira ikibazo c'ikinga ryiwe inyuma y'uko ahawe irindi agira impanuka yatumye atabandanya amaze kugenda ibirometero bigera kuri mirongo itanu mu kanya niyo nshuti yavuganye na mugenzi wacu edi rwema amubwira uko byamugendeye namaze iminsi nitegura umukino bihagije nk'umuntu wari waratoranyijwe mu rwanda gusohokera igihugu cyanjye nza hano dukora opening ceremony nari nararebye kose aho tuzakinira nta kibazo na kimwe gihari gare makanika mbere yo dutangira umukino umunsi w'ejo bundi yari yarebye igare nta kibazo ahantu hose rimeze neza ariko ku munsi w'ejo dutangira kompetisiyo tugeze muri metero mirongo itandatu twacaga mu mabuye maze kuyavamo igare ryanjye rigira ikibazo cyo guhagarara amavitensi kuko hari igare amavitensi aba ariyo elegitoronike hari kabure yaje kugiramo ikibazo imwe ijyana kuri meni fonkishoni ibyo bita shifutingi bijyanye n'amavitensi biza guhagarara nta kindi kintu ushobora kuba nakora narahagaze imodoka isanzwe isanzwe abategura umukino hano muri jesu olympique iyo bita nicoka iza kumva igare ariko ritari kuri sayizi yanjye ndagerageza gukurikirana gusubira muri kugerageza gusubira muri poroto ba bantu baba twari turi kumwe b'imbere nyine nzakongera kugira ikibazo cyo gusohokesha ahantu hamanuka ari naho naje kugwa mpagirira impanuka ikomeye ariko idakomeye cyane ngira ikibazo mu kuguru ngira ikibazo cy'ibisebe nkoraho amarapa agera kuri abiri ariko biza kurangira mpagaze kuko igare ntiryari kuri sayizi yanjye niga ntiryari karite nk'iryo nakoreshaga nza kwibona nyine birangira mvuga mu mukino ariko umukuru muri rusange wari n'umukino ukomeye kuko na bagenzi banjye mu bantu bagera ku ijana na mirongo ine ijana na mirongo itanu batangiye ku rusi haje kurangiza abantu bagera kuri mirongo itandatu na bane mirongo irindwi wumva umukino nawe wari ukomeye cyane kuba hararangije abantu bakeya byaba biterwa n'iki ni imisozi ni amabuye eh, umuhanda wari umeze ute Am- amabuye arimo imisozi na kuru twakinye cyangwa se kose aho twakinaga hari umukino uri tekinike cyane harimo kuzamuka no kumanuka hari n'umuyaga mwinshi mbega yari kompetisiyo iri tekinike cyane ku buryo aho warangaraga gato washobora kuba wahura n'impanuka cyane noneho by'umwihariko ibintu by'amagare na- ah, no- no- ni umukino isaha n'isaha mugenzi wawe ashobora kugwa nawe ukaba wagwa muri ya undi yaba abantu baguye cyangwa se umwe akagwa hakurya akagusha abandi babiri batatu bane batanu uwa gatanu nawe akaza akakugonga nawe ukaguraguye ni umukino uba utoroshye gukina ariko nta kundi bibaho mu magare nyine murakina mukitegura na risike ko zishobora kuba- kubaho ukagerageza kuzirinda ariko iyo zije ntabwo umuntu aba atagize ngo azirinde zikaza nyine ugasanga uzisanzemo
ubundi munyarwanda yahiganywe ejo kuwa gatandatu ni johanna umurungi yari amaze igihe yimenyereza mu butaliyano yasiganywe mu koga imetero ijana ku rwego bita butterfly umurungi akaba atashoboye kurenga urwego yahiganywemo
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
jerome niyonzima ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ikiyago cya politike ntorere kazoza uno munsi tugarutse ku kibazo kijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi tugashimikira ku vyiyumviro vy'abanyapolitike ku vyerekeye ingingo y'inama nkuru jeje umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni inomero mirongo ibiri na gatatu ubusa gatatu iherutse kwemezwa yo kurungika abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani mu gihugu cy'u Burundi bazaba baje gufasha mu vyerekeye kunganira umutekano no guhagarikira ivyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu abanyapolitike batandukanye barafise ingene bakiriye iyo ngingo muri kino kiganiro tukaja kumva aho urongoye umugambwe radebu honorable jean de dieu mutabazi n'umuvugizi w'umugambwe sanyafuro debu honorable fenias nigaba bahagaze eh, kuri iyo ngingo yo kurungika abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani mu gihugu cy'u Burundi iherutse gufatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu bisabwe n'igihugu cy'ubufaransa abo batumire reka nsabe terence manirakiza abaganirize kutagumana n'isoko ry'amazime ndaba muyage muzibukira ibyo bimene ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana reka rero mu kwinjira neza na neza mu kiganiro twakire umutumire kuri telefone eh, mushinga ntahe eh, Phineas Nigaba turabaramukije tunabaha nikaze Eh, mahoro neza ndabashimiye cyane ko mwadutumiye Mhm, nk'uko mwabyumvise mwebwe mukaba dukurikirana akaba ari umuvugizi w'umugambwe sahwanya uh, Frodebu mpere kuri wowe nyene wakira gute iyi ngingo yo- y'i- y'igisata cawe nikije umutekano
twebwe mu mugambwe sawanya forodebu nk'uko uwo mugambwe ushyira imbere iby'agateka kazi na muntu ugashyira imbere ibyo igihugu cyubakiye ku mategeko ugashyira imbere ibijyanye n'umutekano kuri bose atankunzi atamwana n'ikinono kandi tukaba tuzi ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa iyo ngingo twebwe twabonye ko eh, twoyishyigikira cyane twayakiriye neza cyane cyane ku- si ku- kubera igitigiri igitigiri kibateza kutwungikira benshi cyane kuko eh, bo- kugira ngo baze kudufasha ariko twe dushima intumbero kubona urwego nka ruriya rwa- rw'ishami mpuzamakungu oni du- dutanguye kubona ko mu gihugu cy'u Burundi hageze ko gorungika abantu baza kuraba ibiriko birakorerwayo icyumviro turagishima turabona ko baramaze kubona neza ko mu Burundi hari ibitagenda neza ari nacyo gituma biyumviye gufata iyo ngingo rwe rwe muri sawanya turabishima turabikenguruka tukibaza ko n'abandi bo bikenguruka bakabishima kuko ari biza biza gufasha kugira ngo tuve muri izi ngwane turimwo bitume igihugu gishobora kogorora bitume nk'uko mwabivuze dushobora kugarukana umuti- umutekano ushobora kugaruka muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi bigatuma kandi dushobora gutsimbataza iby'agateka kazi na muntu reka tugaruke muri studio Jean Dodier Mutabazi iyi ngingo muyakira gute twebwe mu mugambwe radebu n'indi migambwe ducuditse harimo imwe twari twarajyanye mu matora Mm, abarundi barazi yuko eh, jewe nari umwe mu bakandida bahiganiwe ku rwego rw'umukuru w'igihugu naho ntaronse amahirwe yo gutsinda kandi tukaba twebwe turi tutavuga rumwe na leta ijya ngingo si ukuyakira nabi gusa twarayiyamirije icyatumye tuyiyamiriza si ikindi bayifashe batisunze ukuri kubera iyo uriko uraraba uko ibintu byagiye biragenda eh, ubwa mbere igihe bariko barafata ijya ngingo umuntu uze uwaserukira ubufaransa ari ubufaransa bwazanye icyo bita proposition integuro Bavu- bavuga yuko ngaha mu burundi hagira habe ihonyabwoko ihonyabwoko benshi baranasongora bakavuga ati ni ihonyabwoko bw'abatutsi min- la minorité tutsi kubera eh, bijya bivuga ngo haraba ihonyabwoko rya rya politike bijya n'ibintu bitaba bi- bitaba bifashe aro ico ni kinyoma ca mbere ica kabiri bakavuga eh ico ca mbere sinabivuga giheze ba- no muri no muri Suisse muri amaheze baragifatiye ko bavuga ngo ni ngo turi muri f- phase pré génocide yuko hagira habe ihonyabwoko ngaha mugabo icyo kinyoma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza raba neza hagira habe ihonyabwoko n'igihe batanguye kubivuga muribuka yuko mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika iniyo afurikeni naho nyine bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza a- igisirikare ibi- kirimo abantu ibihumbi bitanu maprobu mugabo twarabyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyiyumviro bagiheba muri yuko n'igihe haza abakuru b'ibihugu batari bake kwirabira ibi- ntuzeye uko i- uburundi bwifashe basanze ari ibinyoma gusa kimwe cya maprobu uribuka yuko barakivuze bijya bihumbi bitanu turasubira turasigura turongera kandi turavuga tuti nibaza bazoba baje bateye igihugu cy'u Burundi bazoba baje guhagarika demokrasi kumbure ibyo turaza tubigaruke turabigaruka tubigarukako kaduha ijambo mugenza we Phineas eh, umugenza wavuze yuko iyi ngingo idakenewe mu Burundi kuko ifatiye ku binyoma mwebwe kubganyu mubona yuko mwe mumeza yuko ikenewe ikenewe kubera iki yewe ni umubabaro mwinshi kuvuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni yofatira ingingo rigufatiye ku binyoma na- na- genda bi- numva biteye akababaro cyane kuko rijya shyirahamwe n'ishyirahamwe rifise ingene rikora rifise ibyo rikorera ko rigaza gufata ingingo ariko ryatohoje rero turabye aha mu burundi uyu munsi hari uwovuga ngo nta bantu bafunzwe barenganywa wuzuye ubusho uyu munsi wovuga aha mu burundi ngo nta bari ko baratoteza abandi babahora ibyiyumviro byabo bya politiki uyu munsi wovuga ko nta bantu barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu bataye igihugu bakomoka kubera ibintu by'umutekano bita- bitameze neza uyu munsi wombwira ko mu bundi ntabanyuruzwa ntitumenye irengero ryabo uyu munsi wombwira ko mu burundi amaradiyo akora uyu munsi wombwira ko uyu munsi mu burundi amashyirahamwe ategamiye adaharanira ibyicaro bya politiki akora neza uyu munsi wombwira neza ko imigambwe ikora ukuri kwamye ibyo byose rero bi- umuntu abibonye acabona ko mu gihugu cy'u Burundi hariho ibitagenda neza rero iyo abantu ishyirahamwe mpuzamakungu hari ririya ribonye ko mu gihugu hariho ibitagenda neza riratohoza hama rikaba- kuko barafise amategeko abagenga si abantu si abantu bahuruduka ni abantu bafise ibintu bakorera ko kandi n'abahinga Mhm, reka tukiri ngaho nyene tugaruke muri studio gatoya Eh, ngaruke kwa Jean de Dieu Mu- mutabazi hamwe iyi ngingo yo- igiye mu ngiro uburundi bwohombike candakizako mugabo Phineas turazi nani twahorana muri Frodeo Ka- d- eh, kandi nari ni- ni- na- nari nibagiye kumuramutsa yaringira ngo ari muri Cibitoke ndamuramukije mugabo ivyo- amahoro neza mutabaye je ndakomeye urandamukiza abanyacibitoke bose uragaruke muri frode burera ariko kandi oya kandi ah, kandi abafrodeo benshi bariko barizira muri radio U- ushaka nje iyo bariko barava reka mugabo ntunyibagize icyiyumviro reka tugaruke ku cimiro cuno munsi eh Fenias niyo mpaririza imigambwe ngaha irenga mirongo ine kandi irakora nabaze ari mu mugambwe sawanya Frodebu ni umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi baragira amanama ukuri kwamye baheruka no- no no kunagura inzego zabo aho yovuga ko imigambwe idakora sininde kudondagura iyindi icya kabiri aravuga amaradiyo Iryo Ama- ubutegetsi.
ama- ama- ama- amaradiyo menshi ara- a- yo- yose arakora ayadakora ni imwe rpa hakaba niyo yonyene izindi nazo zivugira ku- zi- zi- ziracarondera uburyo Mura- zi- dore ndo- iha- ihangane iha- ihangane bonesha bamasengo bose barafite aho bakorera kandi ntiwibagire yuko igihe ntuzeye bajya mwari kumwe muri kudeta itariki i- itariki cumi na zitatu rusama hariho amabrende yagiye gusambura ibintu hariya mu kajaga urazi Ivyo yuko na, kumburene na ni- rema ivyo ni- yagize ivyo ntitubigaruke reka nze reka nze ya- ariko mumenyesha amakuru nosaba ko twokubahana aho kuza- kuza ara- ara- ara- ara- aravuga ibintu adafitiye ibyemezo kuko mu- ubutungane nibwo bufise uburenganzira bwo kuraba ibintu ingene byagenze ariko uwo Reka- reka- munyepolitike reka- yoza aravuga ibyo yishakiye ivyo ivyo reka tubireke tuduge Oya ku ijambo ntaco.
ry'uno reka munsi nduge ku ijambo kazima avuze ko ari ubutungane bufise ntuze ubutungane aribwo bukari eh, aribwo bukarifya bukora neza ubutungane nibwo bukarifya ko hari kosa cyangwa atakosa ni vyiza ntibivuye mu kanwa ki- kiwawe ubutungane bukora neza ni ukuvuga nagira nze kuri abo bavuze ngo abaprisoni abantu ba- ba- bafunzwe fenias uzotembere mu ma- mu- mu maprizo hariho abana bari bashigikiye imigumuko mu kwezi kwa gatatu umwaka wahera barekuwe urabyumva aba- nu- mvuga aba- a- a- abaminere hanyuma hariho abandi baprisonnier abo baprisonnier nabo bita do droit commun nukuvuga bakoze ibicumuro none gafiniase nk'umuntu nk'abantu batuririye wa mwana munyakabiga bakamuturira mu ipine ushaka ntibafungwe hanyuma ikindi nacyo bavuze ale- ama- Ico- ico ama- c'aba- amakado disparition abantu bavuga abantu bavuga ngo batamenye irengero ryabo abantu bamaze kuvugwa ngo barabuze irengero ryabo hanyuma bagasanga harimo abapfuye bahis- bahi- bahisanywe n'ugwakarago abo basanze mu ma- mu mantuze mu maka- mu makambi imahama no mu- mu mu buganda ni makivale abo byabaye ibinyoma twa- ntuzeye twabe twabeshuje reka tumuhe ijambo reka tumuhe ijambo Si- reka si- reka nawe sida- tumuhe ijambo tumuhe ijambo Ndavuga ko ari muri frodebu kirisa beninya ari hehe
subira mu twumva umudame yitwa irakoze kirisa beninya yatwa- yatwara abakenyezi muri bujumbura rirare ari hehe oya je uwo mudamu ntawe nzi ah none se uju- we- mvuga uwo mudamu ntuze ntawe ndi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha cyangwa uvuze ukuri mugabo hamwe umuntu yoba yarabuze ire- i- ntuze irengero ryabo ni ukubivuga twese tugafasha kugira ngo tumurondere none i- i- abo babuze irengero ryabo wo- wagiriza nde none icyaritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi
icyo ni igice cya mbere cya kino kiganiro cyerekeye ingingo yo kurungika abapolisi mpuzamakungu amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani mu gihugu cy'u Burundi mu gice cya kabiri tutorabira hamwe n'abo batumire icokorwa kugira ngo umwizero wa bamwe n'abandi wongerekane amakenga nayo n'ubwoba bigabanuke terance ndagushimiye ndashimiye n'abo batumire mwari kumwe uwo nishimiye ni we wakurikirana ikiganiro ntorere kazoza jerome niyonzima nongere ndabipfurize mwese kurobanirwa mu banki no mu byanyu naho ubutaha
inshuti mwese twari kumwe turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo mbwira umugoroba mwiza mwese